iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na frederic nkundikije na thomas kamirindi
We strongly believe this dialogue is best facilitated through international mediation in a location considered safe and fair to all sides.
uwo ni ambasaderi thomas periyelo intumwa yihariye ya leta zunze ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga bigari arifuza ko abarundi bagirana ibiganiro ahantu haken- hatekanye kandi hatabogamye iyi nkuru rero turayigarukaho mu kanya mu makuru yo mu biyaga bigari naho mu yandi makuru turikiye iravuga ko yahanuye indege y'intambara y'igihugu cy'amahanga itaratangaza iyi ngo yari yavogereye ikirere cyayo naho mu majyaruguru ya nigeria mu mujyi wa mayiduguri abiyahuzi b'abagore batatu biturikije n'ibisasu bari bambariyeho barapfa bahitana n'abandi bantu bane
amakuru tuyategure ku makuru avuga ko Burundi intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za Amerika mu ntara ya Afurika y'ibiyaga binini Thomas Perriello yateye akamo leta y'u Burundi kayisaba gufata icemezo cyo gutunganya ibiganiro birimo abarundi bose barimo abarundi baba hanze y'igihugu kugira ngo igihugu gisubire gufate inzira iterambere na demokarasi
We strongly believe this dialogue is best facilitated through international mediation.
Ati in a turemera ko location ivyo biganiro considered safe vyogenda and neza fair gusumba to all sides.
bigahagarikirwa n'umuhuza mpuzamakungu maze bikabera mu kibanza bose bumva ko bafise umutekano kandi mu kibanza bumva ko batarenganijwe umushana Periello yatangaje yatangaje ayo majambo nyuma yaho abonaniye n'abatetsi batari bake bo muri leta y'u Burundi hamwe n'abatetsi bo muri societe civile mu nama zabereye ku murwa mukuru w'u Burundi Bujumbura yavuze kandi ko leta z'ubumwe za Amerika ziyamirije ubwicanyi bubandanya kandi busigaye ari ubwa misi yose mu Burundi buva ku mutekano muke uharangwa nk'uko umushirantahe Periello yabitangaje leta z'ubumwe za Amerika zirateye umutima uhagaze n'ikibazo c'amaradiyo yugawe mu Burundi hamwe n'umutekano muke w'abamenyesha makuru
Independent radio media has been muzzled since mid-May, and there continues to be alarming ati reports of amaradiyo hamwe journalists aroused n'ibimenyesha amakuru vyigenga byaranumishijwe kuva hagati mu kwezi kwa gatanu kandi harabandanya gutangazwa amakuru avuga ko abamenyesha amakuru baturubikwa baterwa ubwoba kandi bicwa umushana Periero yavuze ko amaradiyo hamwe n'ibinyamakuru vyigenga ariyo nkingi ya demokrasi yongera avuga ko leta z'umwe za Amerika ziteye akamo gasaba kugurura ayo maradiyo n'ivyo binyamakuru vyigenga buno nyene hamwe no gukingira abamenyesha amakuru ambasaderi Thomas Periero yateye akamo kandi impande zose kazisaba kwirinda gukora ubwicanyi yongera avuga ko abakora ivyaha bazobibazwa imbere y'ubutungane baba ku ruhande rwa leta canke ku ruhande rw'abashatse kugira kudeta canke abandi bose baryoza agateka kazina muntu
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni iki gitera intambara ubuhezanguni cyangwa se ubutagondwa ndetse n'iterabwoba muri iki gihe haba muri afurika n'ahandi ikigo cy'ubushakashatsi cy'i pretoria muri afurika y'epfo cyitwa institute for security studies iss africa kiratanga igisubizo umuntu atahita atekereza muri rusange nk'uko iss afurika ibivuga mu cyegeranyo imaze gusohora leta zunze ubumwe za amerika n'ibihugu by'inshuti zayo byo mu burengerazuba bw'isi nibo nyirabayazana ku isi umuyobozi wa iss africa jackie siriers aragira ati tuvugishe ukuri impamvu y'impunzi nyinshi n'imidugararo nko muri somaliya siriya libiya iraq na afghanistan aho hose nta na hamwe ukuyemo si politiki n'ibikorwa by'igisirikare bya amerika siriers ariko ntacira akari urutega n'ibihugu bya afurika ubwabyo nka boko haram yavutse mu majyaruguru ya nigeria kubera impamvu z'ubukene ubusumbane n'imitegekere mibi muri ako karere naho al shabab yavutse mu bihumbi bibiri na gatandatu muri somaliya kubera ko nta butegetsi bwari buri muri icyo gihugu na gato niko rero siriers utegeka kiriya kigo cyo muri afurika y'epfo cyiga ku byerekeranye n'umutekano abyemeza igisubizo nk'uko rero abivuga ni imiyoborere myiza gushakira imirimo urubyiruko n'amashuri kugeza ibikorwa remezo kuri rubanda mu magambo make guteza imbere ubuzima bwa buri wese muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika abagore batatu b'abiyahuzi bariturikije ko amabombe mu micungararo y'igisagara cya mayiduguri mu gihugu cya nigeria aho bishe abantu bane nabo nyene bakaba barahitanywe n'ivyo bibombe bari biboyeko ivyo bibombe vyaturikijwe u- vyaturikijwe uyu munsi ku wa gatanu mu twenzi vyaturikijwe inyuma ya gato yaho abandi biyahuzi babiri bakoreye igitero ku musigiti wo muri ico gisagara nyene ca Maiduguri umurwa mukuru w'intara ya Borno aho cahitanye ubuzima bw'abantu bashika mirongo itatu nk'uko abategetsi bo mu gihugu ca Nigeria babivuga ivyo bibombe vyatewe ku musigiti vyari vyateguwe ku buryo ikibombe kigira kabiri cahitanye ubuzima bw'abantu benshi bari baje gutabara nyuma yaho ikibombe ca mbere giterewe abantu batari bake bakomeretse kandi muri ico gitero ivyo bibombe vyaturikijwe igihe abantu bari bagiye gusenga kuri uyu musigiti umurwi w'intagondwa z'abaislamiste Boko Haram ni wo wikekwa ko ari wo wama ukora ibitero muri iyo ntara yo mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu ca Nigeria naho gushika ubu ata murwi n'umwe uratangaza icese ko ari wo wakoze ivyo bitero umurwi Boko Haram watangaje ko ufise uratangaje ko ufise umugambi wo gushinga leta ya Kisilamu muri iyo ntara ku munsi wa gatatu perezida wa leta zunze amerika barack obama yaratangaje ko leta zu- ya amerika igiye kurungika abasirikare bazoja gucungera ibitero bibera muri iyo ntara n'ico gihugu zikoresheje ikirere mu twigoro two gufasha igihugu ca nigeria chad cameroon hamwe na niger biriko biragerageza gutuza umurwi boko haram perezida obama avuga ko abo basirikare bashika amajana atatu bazoba bacumbitse mu gihugu ca cameroon naho mu burasirazuba bwo hagati umunyapalestina yajombaguye icyuma umusirikare wa isirayeli ufite imyaka makumyabiri y'amavuko aramukomeretsa byabereye mu mudugudu wa kiryat arba mu nkengero z'intara ya west bank nk'uko igisirikare cya isirayeli kibyemeza uwo munyapalestina yari yambaye imyenda yanditseho itangazamakuru press mu nyuguti nini zigaragara neza bityo ashobora kwegera abasirikare ba isirayeli nta kibazo bakeka ko ari umunyamakuru ubwo abanyapalestina kandi bari barimo batera amabuye abo basirikare uwo muntu yari amaze gukomeretsa mugenzi w'abo basirikare ba- bamurashe arapfa nawe uwo musirikare bamujyana mu bitaro ishyirahamwe ry'abanyamakuru mpuzamahanga muri isirayeli foreign press association ryatangaje impungenge nyinshi ritewe n'iki gitero rivuga ko gi- gitobera cyane umwuga w'itangazamakuru ryasabye ibitangazamakuru byo muri palestina kugenzura neza impushya z'abakozi babyo iki gitero ni kimwe mu bindi bimaze guhitana abanyayisirayeli barindwi kuva hagati mu kwezi gushize naho umubare w'abanyapalestina bamaze kwicwa n'abasirikare cyangwa abapolisi ba isirayeli umaze kugera kuri mirongo itatu na babiri inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi conseil de sécurité igomba guterana byihutirwa cyane uyu munsi ku kibazo cya isirayeli na palestina kigenda kirushaho gukara buri munsi igihugu ca Turkiya catangaje ko carashe indege y'igihugu kitaramenyekana yari yarenze akarimbi ikinjira mu kirere cy'igihugu ca Turkiya itangazo ryasohowe n'igisirikare cy'igihugu ca Turkiya rivuga ko iyo ndege yahawe amategeko inshuro zitatu yo kuva muri ico kirere imbere y'uko indege z'ingwano z'igihugu ca Turkiya zikorora uyu munsi ku wa gatanu televiziyo yo mu gihugu ca Turkiya yatangaje amakuru avuga ko iyo ndege yari mu bwoko bw'indege zitagira umudereva drone kandi ngo yarasiwe ku birometero bitatu vyo mu kirere cy'igihugu ca Turkiya kuri bibe gihanani igihugu ca Syria umutegetsi wo muri leta zunze ubumwe za Amerika atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yavuze ko iyo ndege ishobora kuba ari indege ya drone y'igihugu c'u Burusiya yamara ubushikanganje bw'igihugu c'u Burusiya bujejwe kwivuna amazi bwatangaje ko indege zose z'igihugu c'u Burusiya zatahutse amarembe ku kibanza ku bibanza vy'indege vyazo kandi ngo indege zose za drone zirabandanya ibikorwa vyazo no muri iki gihe abategetsi b'igihugu ca Turkiya batangaje ko bakoroye indege ya drone igihugu ca Turkiya si ubwa mbere kirasa indege hamwe na kajugujugu z'igihugu ca Syria ziba zarenze ikirere cyo mu gihugu ca Turkiya vyongeye haraheze igihe gitoya igihugu ca Turkiya cidogeye indege z'igihugu c'u Burusiya kivuga ko zirenga karimbi zikinjira ku butaka bwaco igihugu c'u Burusiya kimaze indwi zibiri gikora ibitero vy'indege mu mugambi wo gushigikira leta ya Perezida Bashar al-Assad igaramiwe
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi turi kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri naho mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radio yacu aerobase gmail kaburungu com na facebook kuri adrese radio yacu no ku rubuga rwa internet kuri wewewe akaburungu radio yacu voa akaburungu com
amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari abanyamakuru bakomoka mu burundi repubulika iharanira demokarasi ya kongo n'u rwanda bateraniye i kigali mu nama yo kurebera hamwe ibibazo bahura nabyo ikiza ku murongo wa mbere ni umutekano muke urugero ni abanyamakuru bagera ku ijana bamaze guhunga igihugu cyabo cy'u burundi asumuta kaboyi yatwoherereje iyi nkuru ubwo bahuriraga mu nama i kigali abanyamakuru bo mu burundi u rwanda na kongo bunguranaga ibitekerezo uko barushaho guhana amakuru cyane cyane muri iki gihe ibihugu byabo bimwe byatangiye amatora ibindi bikirimo kuyategura icyo bahurijeho ni uko mu gihe cy'amatora abanyamakuru benshi bahura n'umutekano muke mu burundi harabarurwa abanyamakuru babarirwa ku ijana bahunze igihugu muri congo solange busiku umuyobozi w'ikinyamakuru rosuverin gikorera i bukavu avuga ko abanyamakuru bo mu bihugu by'ibiyaga bigari bakomerewe cyane cyane muri iki gihe ibihugu bimwe na bimwe byatangiye gutegura amatora Solange yanone umunyamakuru w'umunyarwandakazi avuga ko ikibazo cy'umutekano muke ujya ugaragara muri aka karere k'ibiyaga bigari ugira ingaruka z'uko abanyamakuru b'abagore batitabira kuba mu buyobozi bw'ibitangazamakuru akenshi bafite ubwoba bwo guhangana n'abayobozi b'ibihugu twasanze abagore batajya mu nzego zifata ibyemezo mu- mu bitangazamakuru ni ikibazo cy'uko rimwe na rimwe abagore iyo bagiye muri izo baba ba- baratinya baratinya kuvuga ati ni umwuga ukwegispoza utuma ujya muri insekiriti ugirana ibibazo eh, ugirana ibibazo na leta ugirana ibibazo n'umuntu runaka ugasanga ari abagore rimwe na rimwe baratinya kuvuga bati reka nibera ahangaha mba umunyamakuru usanzwe sinshaka kuzajya nirirwa mpangana ibyo twabiguye n'abavandimwe b'i burundi abanyamakuru bo mu bihugu bitatu u rwanda uburundi na kongo batangaje ko bahangayikishijwe n'ingorane abanyamakuru b'abarundi barimo muri iki gihe uyu munyamakuru alexandre ntunge ko akuriye abanyamakuru b'i burundi yemeza ko abanyamakuru bakwiye kwitonda mu mwuga wabo ko mbere yo kwitwa umunyamakuru ugomba kugira ubuzima ni ubwa mbere bishyika ku isi aho uh, leta ifata ingingo yo guturira amaradiyo ibimenyeshamakuru byigenga abamenyeshamakuru bagahunga Ni- isi- nk'ibyo rero biranagoye no kuvuga ati nk'ibyo umuntu yabyitegurira gute ariko igikuru ni iki muri byose ni uko abamenyeshamakuru nibyo ari umumenyeshamakuru mu gihe ariho iyo tubona ko hari ingorane zijanye na cyane cyane zishobora gufata umutekano wacu ni uko tubanza tugashyira imbere mu mutekano wacu abanyamakuru bo mu biyaga bigari bazanarushaho guhuza imyumvire yabo kuko babona ibihugu byabo umunyamakuru solange yanone wo mu rwanda avuga ko abanyamakuru ubwabo basanze batazi neza ibihugu byabo nabo bakavuga bati "Aba- aba- abanyarwanda nabo ni abantu bafunze cyane kuri bo badashaka kugaragaza ibibazo byabo abantu ba rwica ruhoze kwemeranya ko tugomba gukora tu- twirengagije ibyo byose bamwe bakeka gutyo ahubwo tugaharanira gushaka ukuri asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
mbibi mwishi wanjye utari kuragota nta mugore ananira umugabo Hmm? yamwitumye oya ntibishoboka ntukunanira gute uramuhendahenda ukamuha utuntu ha? ukamuyagira neza utuntu tw'utugugu Eh, aha kandi na wewe nta byawe
burya misi ibyigwa ntiringora cyane gusa nuko hari abaprofe bamwe bamwe bari komplike kandi najya ndamutse nje nuhava nsanga atari ho uri Ese wari uzi ko bose bameze neza nka jewe nawe ushaka abanyagumako atari jewe ndayaguha nk'ibyimeza kuzanaho Eh.
uzovugana kuri foresi sawa eh?
bakunzi ba studio ijambo mugiye guhora mukurikira igikino kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ku wa gatandatu kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba studio ijambo kandi igiye kuzirabashikiriza ikiyago ca politike iminsi yose ku wa gatatu no ku munsi w'imana kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kuri radiyo ijwi rya amerika iryo ijambo ya set for common ground irasubiye kubaha ikaze
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya twavugaga ibibazo biri mu burundi ntabwo bituruka mu gihugu imbere honyine bituruka no mu baturanyi nk'u rwanda ni inkuru twateguriwe na Gilles Craig turayisomerwa n'umunyamakuru wacu i bujumbura eloge wirika neza imigenderanire hagati y'ibihugu bibiri bya afurika yo hagati ari ibyo burundi n'u rwanda itigeze iba myiza yagiye kunyuka muri aya mezi make yaheze uyu ni uwitwa thierry virculon umuyobozi w'umushinga wa afurika yo hagati mu kigo international crisis group I mean, before the crisis, the relation was already a bit complicated. But, imbere y'uko haduka izi njyane imigenderanire ntiyari myiza na gato ariko muri izi njyane haribonekeje ukwagirizanya hagati ya bujumbura na kigali uruhande rwose rukavuga ko mugenzi we ashigikira abamugwanya izi njyane avuga nizerekeye amakimbirane ari hagati y'abarundi ubwabo abatavuga rumwe na perezida w'uburundi pierre nkurunziza bavuga ko ugusubira kwitoza ku nshuro ya gatatu vyakozwe mu kwezi kwa kane bihonyanga ibwirizwa nshingiro n'amasezerano yarusha ayo masezerano yatumye hahagarara intambara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu aho hasinywa amasezerano yo guhagarika intambara ugushaka guhirika ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ni ukwitoza kwa perezida nkurunziza abatavuga rumwe n'aba basokoye mu matora nta muti n'umwe vyazanye kugira ngo icyuka kibe ciza perezida w'u rwanda paul kagame nawe yaneguye ingingo ya mugenzi we nkurunziza yo kurondera ikiringo ca gatatu yongera amwagiriza ko ahaye indaro umugwi w'abaroberi barwanya u rwanda Kigali uh, accused uh, the Burundian government of uh, basically.
kigali yagirije leta y'uburundi ko yahaye icumbi canke naho kwibitse bamwe mu bagwanyi ba fdlr kandi ko bava ku butaka bw'uburundi rimwe na rimwe canke kenshi bidegemvya bagatembera hagati ya kongo n'uburundi muri ico gihe nyene leta y'uburundi yagirije kigali kuri kwifasha abayigwanya bamwe mu banyarwanda baja mu burundi bavuze ko bahagaritswe abandi barakubitwa mu ntango z'uku kwezi uburundi bwirukanye umukozi wa ambasade y'u rwanda i bujumbura desire nyaruhirira bumwagiriza ko ashaka guta igihugu mu manga hagati aho abategetsi b'uburundi bagirije perezida kagame ko yari inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryageragejwe mu kwezi kwa gatanu n'uko ari we yafashije abari bateye mu buraruko bushi burengero bw'uburundi mu kwezi kw'indwi ivyo vyagirije vyose kigali yavyamiriye kure steve mcdonald umunywanyi akomeye wa woodrow wilson center i washington Kagame and Nkurunziza. There is no love lost there. There's a long history of kagame na nkurunziza nta rukundo rwatakaye hagati yabo hari kahise kabi k'ubukoko kandi kagame mu byiyumviro byanje ni umututsi akunda igihugu ciwe nkurunziza nawe ni umuhutu yagerageje kuzana iterambere mu burundi mu nzira itari imenyerewe agerageza kurengera iby'amoko mu myaka yiwe ya mbere yo gutegeka ariko abahinga benshi harimo mcdonald bizera ko izi njyane ziherutse kwaduka zishingiye ku mvo za politiki bakizigira ko zitazohava zifata intera y'amoko mu minsi iri imbere hamwe zoramuka zibandanije gushika ubu hari umwitwarariko ko gusubira kwitoza kwa perezida nkurunziza ari impinduka ku masezerano y'arusha yasinywe mu mwaka w'ibihumbi bibiri Basically, it means that the Arusha agreement.
ubwa mbere na mbere bisigura ko amasezerano y'arusha atagiye gushirwa mu ngiro n'ubutegetsi bushasha ukwirengagiza amasezerano y'amahoro yarusha gishobora kuba kimwe mu bibazo biteye ubwoba uburundi butigeze bugira gushika ubu
umupolisi umwe yaritavye imana uwundi arakomereka mu gitero cakozwe aho bita kuri otako hasanzwe hakorera abapolisi muri komine ya zone ya musaga quartier ya Kinam- kinanira umurwi w'igihugu witaho agateka muntu cndh uratera ivyatsi ubwicanyi bumaze iminsi bwibonekeza mu gihugu ugatera kamo impande zishamiraniye kwicara zikaganira iyi ni inkuru ya fidelite ishatse uwo mutekano urayihungabanye ku musaga nk'uko abanyagihugu baho babivuga biragoye kumenya abari inyuma yabyo kuko vyabaye amasaha akuze nka saa sita z'ijoro umuntu arabaza ko aba yiryamiye mu nzu twumva inkoho mu ijoro amagerenade amasasu n'induru wumva bazivutse mbo nta munyagihugu asohoka mu nzu sose bashaka kurasa abapolisi duca tuguma mu nzu tukarindira ikiba gusohoka ntivyakunda kuko zari nyinshi cane senkuru ndazimenyereye mugabo ku kintu cayabiye uno munsi kuri ntavyo twahora twumva ngibi mu gipolisi tubagije icegeya c'umuvugizi w'urwo rwego pia nkurikiye wewe yavuze ko abagizi bane bataramenyekana bategeye ayandi zibiri bongera barasa aho bita kuri otrako hasanzwe hakorera abapolisi hari iyindi gerade yatewe nk'uko pia nkurikiye abandanya bivuga mu kigo kidandarizwamwo ibikoresho ndangakaranga kiri aho nyene ku musaga hambavu umupolisi umwe yapfuye n'uwundi yakomeretse bidashemeye nk'uko vyemezwa n'igipolisi hari ibindi vyononekariye muri ico gitero kimwe muri ivyo ni amakara y'umunyagihugu yahadandariza ngaho iruhande ya otrako yahiye agatokombera ikindi mu vyahanonekariye ni ibidandazwa vyari mu cumba cyaturikiyemwo iyo gerenade ivugwa n'igipolisi hamwe na zimwe mu modoka zari zaraye muri ico kigo ndangakaranga co ku musaga aho twasanze ibiyo vyazo vyamenetse aho nyene ku musaga haciye hazinduka harafatwa abantu mu gitondo co kuri uyu wa gatanu Ati, mu gatondo baradutangira ngo subira inyuma ufise nk'imodoka ngo subira inyuma uwo biyumvira ati hagarara zana akaranga muntu gacu yibereka hari nawe winjize babiri rero mu gatondo na- n'abandi bo muri burasiri babafashe ba- bazindutse kurya akazi umuntu atonda mu gatondo tuzi ko baba bakuyeyo ntawumenya mbo ntawukiri ubakurikiye nawe ashaka gufata kuri abo bafashwe mu gatondo umuvugizi w'igipolisi yatumenyesheje ko abapolisi bazindutse baraba abafise ibibaranga kandi ko muri bafashwe bose bahavuye bari kugwa kuri uwo mutekano muke urangwa mu mazone amwe amwe yo mu gisagara ca bujumbura cane cane ku bwicanyi bwibonekeza umugwi w'igihugu jeje hagati y'akazi na muntu cndh wasohoye itangazo kuri uno wa gatanu muri iryo tangazo cndh yiyamiriza ubwicanyi bwabereye ku mutaka wa na cibitoki hamwe no mu ngagara ku magenekezo ya gatatu no ku wa cumi na gatatu n'uko kwezi nyene kw'icumi ku bw'uyo mugwi abo bantu baguye mu mishamirano yariko iraba hagati y'abitwaje ibigwanisho hamwe n'inzego z'umutekano cndh igira kwishikiriza ko zina muntu wese yokingigwa jean baptiste baribonekeza arongoye uyo mugwi ikibazo kijanye n'ubwicanyi bukomeje kuba bukaba buhitana abantu badafise ibigwanisho n'abandi babifise twebwe muri CNDH twifuza ko abantu bose bokingirwa mu buzima bwabo harimwo n'abafise ibigwanisho turababazwa cane nuko hariho abantu b'inzirakarengane bakomeje guhitanwa n'ubwo bwicanyi ukifuza rero nk'uko dukomeje kubisaba yuko inzego z'umutekano zogerageza kugira ngo ubuhinga bukenewe bukoreshwe ubwitonzi bukoreshwe ntihagire abantu b'inzirakarengane baza barahitanwa n'ubwo bwicanyi mu biziga bimaze iminsi bitorwa mu gisagara ca bujumbura hari amakuru ava mu miryango y'abagandaguwe ababanyi canke mu babibonye basanzwe rimwe na rimwe usanga avuga ko abo bitavye imana bari bafashwe n'abapolisi canke ko bagandaguwe n'abapolisi bamaze kwishikana bakamanika amaboko mu mugwi senidehashi bobo barabeshuza ayo makuru bishimikije amatohoza yabo jean baptiste baribonekeza twebwe mu matoza tumaze gukora naho tuyagejeje nta bwicanyi ndengera butungane turiko turabona ivyo tubona ni ivyo vy'abantu novuga nti barwa mu mporero yaho inzego z'umutekano n'abantu bitwaje ibigwanisho baba bariko barahangana hariho n'ivyo twari twabonye mu minsi heze ariko dusa n'ababona kuri ko biragabanuka vyaho umuntu usanga hari abantu baje atawuzi abari bo bakamutwara bakagenda bakamunyuma nyuma y'iminsi ibiri canke itatu ugasanga bamugandaguye ivyo tubona turabona umengo ivyo bisa n'ibiriko biragabanuka jean baptiste baribonekeza arongoye senidehashi abona ko barasira mu makaritsiye bafise ababashigikiye ari nabo atera akamo ko bafata inzira y'ibiganiro twibaza ko mu gihe abo bantu bahagarikiye abarasa abandi bokwemera bakicara bakaja inama vyofasha kugira ngo mu makartiye hasubire hatekanye kuko biragaragara yuko abantu barasira mu makartiye bashigikiwe tugashaka yuko rero eh, abo bantu bashigikiye ubwicanyi nabo nyene bo kwisuzuma bakabona yuko izokiza nuko abantu bicara hamwe bagashira hamwe ivyiyumviro bagashikiriza imyitwarariko yabo hanyuma bakemera guheberanira tubamenyeshe ko muri iryo tangazo senidehashi babazwa cyane n'uko akamo katewe ku bijyanye n'ibiganiro katigeze kumvirizwa neza yamara uwo mugwi w'igihugu ujya ujya akazi na muntu urashima ko uruhande rwa leta y'u Burundi rwerekana ugushaka kuganira ugereranyije n'izindi mpande ibujumbura fidelite yishatse ijwi rya amerika
urakoze fidelite ndabona tugifise akanya gatoyi ariko imbere y'uko dusozera ibiganiro byacu turabafitiye akaririmbo kitwa locked away kacuranzwe na rcd afatikanije na adam lavine
If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Right about now. If I judge for life, man, would you stay by my side? Or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now? If I couldn't buy you the fancy things in life, Shawty, would it be alright? Come and show me that you don't.
Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know, would you stick around?
If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the
down, down. All I want is somebody real who don't need much. A gal I know that I can trust to be here when money low. If I did not have nothing else to give but love, would that even be enough? Y'all me need fi know. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know, would you stick around?
If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same?
Tell me, tell me, would you want me? Tell me, tell me, would you call me? If you knew I wasn't ballin'. Cause I need a gal who's always by my side. Tell me, tell me, do you need me? Tell me, tell me, do you love me? Yeah. Or is you just tryna play me? Cause I need a gal to hold me down for life.
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose
mu kanya turasozera ibiganiro byacu ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije twabwiye ko intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu ntara ya afurika ibiyaga binini thomas perielo yateye akamo leta y'u burundi ikayisaba gufata icyemezo cyo gutunganya ibiganiro birimwo abarundi bose barimwo abarundi baba hanze y'igihugu kugira ngo igihugu gisubire gufata inzira y'iterambere na demokarasi leta zunze ubumwe za amerika n'ibihugu by'inshuti zayo muri politiki n'ibikorwa bya gisirikare bakora ku isi n'ibyo ntandaro y'ubuhezanguni intambara n'ubutagondwa bigatera n'impunzi imidugararo biratangazwa n'ikigo cyo muri afurika y'epfo gikora ubushakashatsi mu by'umutekano cyitwa institute for security studies iss africa mu magambo ahinnye twavuze kandi ko abagore batatu b'abiyahuzi biturikije ko amabombe mu micungararo y'igisagara cya Maiduguri mu gihugu cya Nigeria aho bishe abantu bane nabo nyene bakaba barahitanwe n'ivyo bibombe bari bibohoyeko ivyo bibombe vyaturikijwe uyu munsi kwa gatanu mu mutwenzi vyaturikijwe inyuma yaho gatoyi abandi biyahuzi babiri bakoreye igitero ku musigiti wo muri ico gisagara nyene cya Maiduguri umurwa mukuru w'intara ya Borno aho cahitanye ubuzima bw'abantu bashika 30 naho abanyapalest- umunyapalestine umwe yarashwe n'abasirikari ba isirayeli baramwica yari amaze gutera icyuma umusirikari wa isirayeli arakomereka ajyanwa mu bitaro kuva mu hagati mu kwezi gushize abanyayisirayeli bamaze gupfa baterwa kenshi ibyuma ni barindwi naho abanyapalestina bamaze kwicwa n'abapolisi cyangwa abasirikare ba isirayeli ni mirongo itatu na babiri inshuti mwese mukundi radiyo ijwi ry'amerika amakuru twateguriye muri uyu mu- kuri uyu mugoroba agarukiye ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri regis odreyus yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na alimasi fatuma hamwe na oronera badufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkundikije na thomas kamirindi mugira umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.